Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتوتا لكيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله غرغرس ربي وداتين سجنتا قويا كميسا قبلني دهن جرة سجنتا رأى كيستي قبي جارمي بولتي إسلاما سنف دهيسن
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla Daddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa Qilleensi jaalala bubbisee halaala. Qilleensi jaalala bubbisee ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبروت الربي لقيفتو تهردو فوتا راديو نور الهدى أكما سن إقتوتي deebii iyyannaa tanteeysanii tapha prograama dhaddacha jaalalaatiif deeqacha sunnaa iyyannaa galfattan deebii isaa- deebii eeggachaa jirtan cufti keeysanu waa hunda dura assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatu gaafii teeysaniif deebii isaan duratti hubachiisa obboleeyya kankoo kanneen rabbiin jiruu isaanii isaa isiniif katabee arra cumrii rabbiin isin dheereysee bara kumaa fi dhibba afurii fi afurtamii afuriin walumaanuu nu afe rabbii keenya haa galatoonfannu Eh, meeqa gartee warri soommana kana soommanna je'ee harka laga- harka lafatti dhigachaa ture mana kiyyattii fi haadha abbaa kiyyaa fi biyya tiyyattii fi waa hedduu imaammachaa turan kanarraan tanaa Eh, ba- ji'a lama sadii keessatti addunyaa tanarraa deeme ni hubatta. Duuba tanaaf jecha obbolowwan kiyyaa cufti keessanuu eh, soommanni seenuudhaaf humaanuun hafne eh, yoo akkam fagaate guyyaa kudha afur. Duuba tanaaf jecha bakka jirtanitti bakka jirtanitti namni deeyinni rabbii irra jirtu ka soommanni gartee eh, qadaan irra jiruu fayya dhabaan haa ta'uu karaa deemuun haa ta'uu rakkuma fedheenu haa ta'uu kan achi booda gartee eega fayyaa dhabe fayyee hiree qabdu guyyaa hanga kana keessatti rabbi sirraa haa jaalatu eh, firraa galchi qadaa sirra jiru kana duuba odoo qadaa soommantu eh, odoo shaabaan dhumarra gahee illee rakkoo takkan hin jiru rakkoon takka illee hin jiru fardii harkaa qabda Eh, tanaaf jecha Eh, yoo gartee ramadaanni akkasitti isinitti dhufe eh, qadaa keessan achuma dhaabdaniiti fardii salaa soommantanii gaafa gartee ramadaanni bahee qadaa isinirra jirus waan dandeeysaniin itti fuftan tokko tokko ammoo eh, jecha gartaa ulamaa irraa malle kan wallaalaan akkanumatti eh, shuqulu dhuga dhageenyu namni gartee odoonii fi qadaan irra jiru soommana kaan soommanuun isarraan qeebalamuu namni jiru nama aalimaati miti. Yaa nama beekumsa hin qabne eh, diin rabbi irraa rabbi kee sodaadhu waan beekumsa hin qabne keessa hin galini nama yoo waa gaafachuu feetan warruma rabbiin fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa ta'alamuun isin jee gaafadha. rabbiin duuba warra gartee soomman kanallee soommane ta'e rabbiin irraa qeebalee akkuma san umrii isaan dheereysee itti fufu hanga gartee ajala rabbiin isaaf katabee kheyri irratti jiraatu walumaan rabbiin haa godhu. Deebisaan gaha iyyannaadhaan kana boodaan ta warra riqichaa dhaddacha jaalalaati obboleetii teenye takka. Akka jettu obboleetiin teenye tun rabbiin duuba waan sii kennuu fedhee barbaadan feetu barbaadan dhayxu bakkuma ati jirtutti hulaa si dhodhooyteetii wani rabbiin azalitti siin fedhee si barbaaddi jette. Akkana jechuun isiidha. Rabbiin gartee odumaan ani gartee halkanii guyyaa fiigee gosaan namaan gartee ka qaalli xiyya fedhu sila heerumuu fedhu akkuma yaada xiyya san rabbiin naaf beekeetuma duuba nama gartee uumaanis bareedaa haalaanis bareedaa kan akkaan na jaalatu kaniin jaaladhu duuba rabbi naa kennee jette haa ta'uu waa. ilmi namaa kun rabbuma qofa ka irrina hin qabne jaarsi kiyya kun dhibdee lama qabaa jette. Jaarsi kiyya kun rakkoon isaa ta duraa yoo iddoo diqqollee walit gufannee waa walit deddeefanne isii waanat deeffatu tun jaartii tiyya isatti hin dhageemtu yookiin akka gartee gabrittii yookiin akka garadii dalayduu isa bira hojjettuutti yaada kiyya fudhata. namni kana naan jiru kun nama bultii wajjin jaarranne naan jechuuf mirga qabdii dhisatti hin dhageemtu. Duuba tanaaf jecha wahuman jirre cufa keessatti hiikumatti afaaniin fiiga. Yoo hiikkaallee maqaan dhooyne an haala kanaan si wajjin jiraachuu hin danda'u darsaa addaan guurrannaa naan ja'a. Ammoo if qabeetu waan dhoobsee maaliif akkanatti jirjirta jiruu tana gartee diigamuu siitti namni gartee wajjin jiru. arrabaaf ilkeenuu wal dhooyti waanaan jechuun anisiin jechuun anis mirga kiyyaa siifillee mirga keeti yoon ati waanaan hin jenne eenyuun naan ja'a yoon anisiin hin jenne eenyuun siin ja'a yeroon jee if yaadachiisu lakkii bar mormumaa oliiniin akkana ja'a keeysaan siin hin juu ja'a wallaala isaarraa duuba wanni ka hiikkaatuun faan taphaanis dhugaanis walum qixa jechuudha ulamaa irraa dhageenya waan kanarraa illee inni beekamsa hin qabu duuba. Talammee isaati namni kuni riskiilee ni argata. Garuu waan okkonomii ja'an waan qusata ja'an takkaa isa biran bulle nilleen dhageenye. Haa ta'u guyya tokkollee karii yeroo eertuu waliin turre rakkoo isaa tana isinirra fide hin jiru immoo hangaan danda'utti mi'a fi je'eetumaan ol qabee gaqqabee obsaa wajjin toltuu isaaf yaaduu ture. Garuu gaa nama tokko ha jiruu yoo laalte ni jira. kagartee akka naman jirree akka nama du'eetti waan ati jettu kana si dhageenye diida dhagayaa diidaa hirriibaa kaasuun danda'an akkuma ja'anittu harkaan irraa fudhe duuba hifadhe. Duuba tanaa fi wanni gartee ani irratti muradhee jiru wanni hutte hutte nama kanaa wajjin jiruu tiyyan gubu umrii if hin gabaabsu dhukkubarra if hin buusu ani isaan adda bahiinsaan filachaa jiraa. mi'a fi kanaan duratti karaa gartee hira shari'aa kana gaafatanii akkuma san gartee gorsarra harkatanii jiraatti waan hin amanuuf karaa keeysan ergaa ergadhee anilleen qilleensa gubbaadhaan deebisa haa eeggadhu innilleen duuba waan kana yeroo gartee deebisaan tuni dhuftu kunoo teetii dhaggeeffadhuun ja'an innilleen qoodarraa fudhata. Odoon an afaan kiyyaan isatti hin dubbanne walumaan tetteenye sagalee teessan eeggataa jirra. Mee maal dhaamnaa dhaamtan yaana raadiyoon uraan hudaa jetti obboleettiin. Yaa intala Islaamaa wanni isin jennu ta duraa rabbii kee galatoonfadhu. Ka rabbiin akkuma atuubaan tuulaa agartee huluma dhadha'ee namni ati jaalattu sitti dhufe. Namni sii barbaadu ati barbaaddattu haali qomaatu sii file duuba. Namni hadiyyaa rabbii irraanfachuun gaarii miti. irraa gartee wanni gama lachuuttuu barbaachisu dhiiraa fi dhalattis gosummaa fi shanyummaa fi gandummaa fi dheerinaa gabaabinaa luuccaa honkonaa haarru kanaa miti diini duuba waa cufa dur waan nama waan san cufa qabu rabbi sii kenne ni jaalattaasillee jaalata ammoo qabxiin ati immoo isarratti qabdu tuni waanuma ilmi namaa qabu irrinni rabbumaa fi hin malle rabbuma tokkichaatu irrina irraa qulqulli duuba qabxiin tee yaa obboleettii tan jetta duraa agartee hiikkatti jirjiraa takkaahuu adda ayyaanasin jechuun hogga ati immoo gorsiteef keessa deebi'uun isaa kun takka jennee haa fudhannu. Talammee isaadha namni kun ekonomii jiruudha qusata hin beeku mataa isaatiifis ilmoon qabaa warraan qabaa biyya namaatiin jira akkanaan isattiin dhagayamu. Egaa hammaan danda'u toltuu yaadee toltuun tiyya humata akka isaaf hin tartu sababaa tanaaf jecha iddoo kiyyaa fi kasaatti jaalaltii dhabamtee jechaa nu ibsite. Garuu immoo nuti wanni isin jennu yaa intala islaamaa. Ta dura wanni beekuu qabdu namni kun ilma keetii miti. Ilmoo fi takka gartee abbaanis haatinis akka itti jiraatan akka itti qusata barsiisuun dirqama. Ammoo abbaa mana keetii waan dandeessuun toltuu isaaf yaaduun jiruu waliin qabdanii akkuma ja'anittu fi'ina harreedhaa kara lamaatu sirreessa jenna. Kara lamaan dhaabbatanii warra haayan tokko gamas dhaabbatee gama dhaabbatee maxxana walii kennee ziqa warra godhan harreen tun karatti illee yakkattu bultiin tun akkana duuba. Tanaaf mirguma keeti ati silaa toltu isaaf yaaduun namni kun duuba yoo haala kanaan ammaan dura dabarsite kana kan beekamaa haa ta'u ta'e haala ati jettu kanatti akkamitti kiraa galcha akkamitti elektiriika kafala akkamitti bishaan baasa akkamitti nafaqaan dhaabbata akkamitti ilmaan isaa tajaajila akkas taatu ga'a walleessiitiitu waan ifi harkattuun hulaa cufarraa cufee akka inni gartee waan isaa kana. akka fedhe taphatu akka itti gaafatamaan narra jira jechuu hin beekne gargaarsa keetiitu wallee isa godhe jechuutu nutti dhaga'ama. Maaliif gowwaan yoo gartaa nama akkuma ja'anittu gabrittiin gargaarsa argannaa wullee dhagaan daakan dhoysite jedhan. Guyyaa gartaa guyyaa maarree warra mootii kaja'an san midhaan daakanii ollaan nama dirmbatu san itti dhufnaan. Ullee dhoosite jedhan duuba maaliif maaliif dalagaa tiyyanaa wajjin dalagan jechuudha. Gowwaa yoonii fi ati bultii bira dhaabbattee gargaarte if irraanfata. Akka waan ati itti gaafatamtu sanitti fudhata. Anaan mana kanarraa gaafatama jechuun isatti hin dhageemtu. Gargaarsa keetiitu qusataa fi itti gaafatama isarra jiru irraanfachiise. Akkas taatu gaa dhiisii dalagaati. Dalagaa dhiisii mana deebi. Akka gartee. kiraanis elektiriiknis bishaanis waa hundi hoggorratti cite ana dogongora kiyya odoo waan fakkaatuuf tan fakkaanne bitu odoo waan humaa keessa hin jirretti horii baasuuti maal inni kiyyan harkaa dhume gaafa sanatti ifitti dhaqqaba. Ammoo si sodaachisuun hiikkaadhaan si sodaachisuun hiikkaa miti ani siin hiika jechuun hiikkaa miti ani si hiika yoo jemmoo hiikkaadhaa beeki. Namtichi kuni waa isa qofaa miti. Warreen waan akkanaa waan diqqoo humaan jirre keessatti ijaartii sodaachisan takkaahuu hiikkatti warra jarjaru kun waa tokkoo fi lamaa miti. Ka hodhanitti hiikuu jira bar. Ani bar garaan inni afaanumaa ja'a duuba. Sadii yeroo warri kanaa suni. Odoo farshoo dhugee ani gartee garaan hin dhuyne afaanii ni ja'a. Odoo zinaa godhee lakki bar ni yadheen goonii akkanumattiin odoo hatee lakki ni yadheen hannee bar akkanumattiin hate hin ta'u ka eenyu si hayyama. duuba tanaaf jecha wallaalaan kun wallaalaan if miidhaa jira namaan miidhase haa malee if miidhaa jira duuba karaa ammoo waan yeroo dheertuu tana cufaa'u kanatti obsaaniin gartee dabarsi jettee usuun kee siitu baxaraanse odoo gaafuma duraa karaa jiruuttis naaf hin yaadu ilmaan keenyaaf hin yaadu if duraaf hin yaadu jiruunsaa akkana jechuu kana gaafa ifii gorsite cha'uttee karaa warra isaanii. warra keessanittuma dhiisilaan karaa warra isaanii karaa abbaatiin karaa haadhaatiin sii galee dubbii isaa ol fuute namni kun if keessa deebi'uun ni mala. Ammoo karaan biraa rakkinni kasi dhaqqabu yoo jiraattu taate ati waa takkallee waan jiru bakka tana keessatti maalirratti hirkatee gurbaan kun waa balleessaa fi kanarraa illee waan takka waan nu ibsitan qabdu. Tanaaf gabaabinaaf wanni siin jennu. ammumarraa eegali waan dabaletti dhiisi karaa warra isaaniitti ichi garagali. Karaa warra isaaniitti ichi garagali. Duba jiruun jaarsaa jaartii kun ogummaa takka illee jaalalaa fi gammachuu irratti ijaaramti. Waan hin jirre keessatti bultii fiitiis hin diigan. Haa ta'u intalti dhalaa takka gartee nama tokko wajjin ta jiraattu halkanii guyyaa isii sodaachisuu isii riqu takkaahuu. isii sana gartee siinii ka isin jechaa oolu jiruu sii keessatti isin gammachiisu isin gammachiisu tanaaf haalli kuni karaan inni itti wal'aanamuu danda'amu karaa warra isaaniitti garagali halkanii guyyaa akkasinaan jaa kana jaa boru ammoo an ilmoo namaati bakkarraa na fuudhe ni beeka haala kanatti isaa wajjiin jiraachuu hin danda'u yoo dandeeysan gurbaa keessan gorfadhaa jiite abbaa isaa dura taa'i haadha dura taa'i obboleeyyan dura taa'i dubbii dhugaa jirtu itti himi obsaan gargaarsifadhu rabbii keetiis kadhadhu keessaa huyoo nama kanaa ilmoo irraa harkattee ka jiraattu taate obsa siif dhaamnaa obboleetti keenya. Iyyannaan lammeessaadha akka jettu tan moora dhaddacha jaalalaati. Kunis akka jiru obboleessi keenya kun. Odoon guyya tokkollee gartee olii gaffiigee jaartii kanaatiin fuudha je'ee hin cinqamin rabbiin kennaa isaa ta ajaa'ibaatiin intala gartee rabbii siitiif adda lafa keeysu ta haala bareedaa qabdu ta uumaas bareedduu qabdu rabbiin naa kenne duuba. Akkuma san duuba jaalala walii qabnaa iddoo keenyattillee rabbiin akkasumatti ilmoollee nuu kennee dubra sadeen intala tanarraa harkadhe garuu dubra sadeen kana karaa gartee gaa hospitaalaatiin dhaltee dhaliinsa gartee gaa akkanumatti namni cimimmuudhaan dhalu sanii miti. Walumaa galli wanni isiin ilmoo laafanaa keessa ilmoo sadiita dubraati. duuba sadeeysaa irratti dooktorri dhaamsaa isiidhaaf dhaamee ati amma kana booda akkana jetti ilmoo biraa hin dabalin lubbuu keetiif jecha je'eeti egaa dhaamsa bira kaayatee dooktorri. Duuba tanaaf jecha gaa ilmaan sadeen kana malee anin amma dura argadheen qabu sadeenuu dubra. Tanaaf jechaan isiidhaan achi garagalee anin magartee fuudhaan fedha. Gaa mi'atis gaa ilmoo sadii fidde mee takka gaa ilma dhiiraatiin barbaaddadhaan jeen rakkoo miti naan jette homaa fuudhi garuu odoo mana gadiin baane odoo fuudhaaf ganda namaan dheenyeen duratti ani warra keenya nageessi na hiiki achi boodaan fuudhii naan jette duuba tanaaf jecha isii tanallee hiikuu hin fedhu fuudhaas dhabuun fedhu ilmoon fedha ilma dhiiraatii. mee mala naa dhawa yaa nuura hudaa jechuufin isinitti dhufe yaa obboleessa keenya ati akkasiin jennu yaa gaafata ta duraa mee rabbuma kee galatoonfadhu jaartii saalihaa rabbiin sii kennuun intaladiin arraan tana gartee irra hedduun dhiiraa jaartuma tiyyaan salaachisuu dadhabe jee rakkoo himatu tuula duuba tana rabbi sii kennuun rabbi kee galatoonfadhu intalti uumaa fi amala bareeda qabdi duuba intala tana. ilmaan sadii rabbi irraa sii kenni dubra maashaa Allah. Dubri sadeen kun waluma dhaabbateeti. Haalli gartee isiin itti ilmoo tana argattillee karaa baqa isaatiin illee haa ta'u akkuma gartee addunyaa irratti waan kun argamaa jirutti ilmoo tana argatte. Garuu ati ammoo sababaa kanaaf as gara gara galtee jaartii teetiin ati dubra maleen dhaltu tagartee dhiira dhaltuun fuudhaa yeroo jettuun jaartii teetiin niin fuudha jette. Ta duraati dogongorri guddaan kee ati qabdu maaltu si firinxiisiise maaliif firinxiixame? Wanni si firinxiisiise maali? Ilmaan isiin dhalti kuni dubra haa taani kennaa rabbiiti. Ati eega dubra ta'uun gartee hagaraa si gubuu ta'e halkan itti dabalamtu san maa dhiiran godhin? Bar walumaan dalaydanii. kattimmoo itti dabalame eenyu si ilmoon kun ilmoon tuni ilmoon tuni si'amti gaafa san maaliif dhiiran godhinati bakka isii si galtu yoo ka isiin laal yoo ka isiin waan kana akkas godhuu ka dandeeytii ittiin qabdu rabbumatti ka amantu taate maaliif si galtare isii obboleeysa bara silaa ati wallaahi dhugumatti gartee fadlii kabajaa darajaa nama rabbiin dhalaa kennee fi takka humaan taane lama maan taane sadii maan taane namni rabbiin dubra kennee fi ji'a hadiya sayyaa tokko keessatti dhalaa lamaa isaa ta'u sadii isaa ta'u waa barsiifatee diin irra guddifatee guyyaa boruu sii fi adaaba jidduu dhaabbattee abbaan kiyya haati tiyya adaaban seenan jetti ilmuun san duuba wanni kun dhiiraan hin je'amne dhalaadha jedhu duuba nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. كن سترا له من النار جابر أو كما قال عليه الصلاة والسلام دوب بليس خيّة ودون ما رب طلا إسي إساف كن خبجا إن ربي برك أبو بيت جارتي سين سيغالتو إفلين سيغالتو أتلين ilmootana dhiira godhuu hin dandeessu isiilleen if keessatti dhiira dhalaa godhu dhiira godhuu hin dandeessu akkuma ati dhiira feetutti isiinis dhiira feet intalti dhalaa takka ilmoo shan ja'a torballee odoo dubra dhalte waan ilma dhiiraa hin fidiniin bultiin tun tiyyaa dhibbarraa dhibbatti dhalaan fitti namantu tana beeyta maaliif akkasi dubri kun cuftini heeruma dubri kun cuftini heeruma mana isaanitti galan ilmi dhiiraa ammoo yoo fuudhellee mana ilma xiyyaa jettee bira galtee jiraatti ilma xiyya jetti isiilleen du'a haa ta'u wan duuba nama agarsiisu akka ati nama diinirraa fagoo jiraatti odoo nama diiniin maltee aayata rabbii liyahabu liman yashaa'u inaasan wayahabu liman yashaa'u dhukuur أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما جبر kafadhe rabbiin dubra itti cabsaje kafadhe dhiira itti cabsaje kafadhe rabbiin wal keessa godhee fi dhiiraa fi dhalaatti kennaje kafadhe muuni masheensaje jaartii tookin gurbaa kun xukmii rabbii akka tahe beekii obboleessa kee dogongorri kee halammeeysaadha jaartii teeti niin fuudha jettee marihachuun kee mee mangistuma addunyaa takka tan namni isii garagalchuu deemu na garagalchaa jettee tajaalattu laale hanga dandeessutti firran lolti nama nama garagalchuu deemu duuba akkamiin tale takka tagartee isii bultii sii diiguu deemtu takka bultii siitiin teetiin diigee ta biraa sirra fida akkamiin jettaan odoo namni haadhatee fuudhe abbaa keetiin adda yaanii namni tokko obboleettii tee fuudhe intala tee fuudhe akkana je'anii waan kana baadhatta kuni dogongora kee guddaa duba ammoo isiin teen fuudhe waraqaa naa kenni jechuun waan gootuu dandeessu hin qabdu jecha san malee sis dhorkuu hin dandeessu sii galaama dubbiin ilmaan siitis ganneexee diimuu deemuun feetu wanni isiin barbaadu malee waraqaa kannitee fi isii fi ilmaan kiyya anaa wajjin na dhiisi niin gala waraqaa naa kenni na galchi warra keenya siin hin jenne bar waraquma naa kenni siin jette duba hoo waan dandeessu siin jette isiin waan dandeessu duuba tanaaf jecha isiin tuni sirra obsa qabdi duuba garuu mee guyya tokko intala duraarraa eegallee talammeessaatiin tasadeessaatiin badhaasni isiif gootee gammachiiftee isii tana jeynoomsite jirti si bira ni'imaa rabbii tana irratti takka talammeessaadhaa wanni gartee doktorri sun siin ju'us dhuga doktorinis waan barnootaan itti gahee fi waan isa mudatee harkirraa hin dubbata. Doktorri kun waaqa musliimaa qofaa miti. Warra insaaniyyummaa fi akka uummanni garii damiira ji'utti hadooddii qabuu jira kanummaa musliman tahin kadhalaa kana jeynoomsee abshir hin jarjarin ilmiinis ni dhufa dhiirtisiif dhufti ammoo addaan addaan laal addaan harkisi ama tokko hoggaanii fi ableedhaan deeyse amal lama faa taa'i ama tokkoof cinaa faa taa'i humaa hin taatu faa jee kanumaa musliman ta'in kajeynoomsu jira. Duuba tanaaf jecha doktorri akkasiin guusaniis wahuma isa mudateef waan fi argirraa siin jee doktoruma kana keessa nama ilmoo lamaa fi kana ol hin qabne jira. Kajiruu tana gartaa ilmoo takkittii tanaan boonsee nyaachisee obaasee waa barsiisaa jechuudha yaada sammuusaa keessatti. rabbiitu razzaqaa anammoo sababaan godhaan ittiin dhaga'amtu. Duuba tanaaf jecha mee jecha doktora saniitiis dhibbarraa dhibbatti yaada doktora addunyaarra jiru cufaatti naa himetti hin fudhatini doktoraas jijjiirri obboleessa keenya. Kabiraatis dhaqii jaartiin xiyyatuun ilmoo gartee sadii naa deeyse doktorri tokko kana ja'anii mee hagam takkaa. odoon gartee haalli amma isiin ilmootti deeyse kun odoo walitti dhaabbate hagam takka garaan sii kuni ableedhaan hormaanni hangam takka baadhata hangam takka danda'ama hangam takka ilmoo takkaa fi takka jidduu hangam takka taa'uun qaba kanaas gorsa numa fudhadhu. Isummaan tunuu alra'ate kana jettaa ilmoo lamaa sadii afur shan dhallaan. ifumaafu aboo ati obboleessa gartee annaa gahe lubbuu tiyyaaf gartee rakkina fuudhi ififuus hin jetti waani isin tuni gartee sitti waywaatini isita gara baadhattu yaa obboleessa isita baqayfamtu isiin silaa rakkoo fidha geessu tunuu baadhachaa jirti rabbi isiitiif galata galchaa jirti maaltu obsa si dhoorke yaa obboleessa keenya jaartii ta'e jeynoomsi jaarsii ta'etis badhaasa godhi. Rabbiin har'a gartee dubra nuu kenne boruus dhiiraas nuuf kenna abshir ji'iiniiti gammachiisi badhaasa godhiifi mataa dhungadhu hammaan qalbii si cabsee sirratti hin fuudha jee kanallee if duba deebi'e ji amma sii gala gaafa isiin tun fedhinnuma siitiin fuudhisiin jettuun dhufa obboleeytii teenya tana jajjabeeysi jeynoomsii siin jenna yaa obboleeysa keenya garuu walumaa galatti. wanni ati irraanfachuu hin qabne wallaahi hanga feetellee odoo jaartii afur fuute wahuma rabbiin azalitti sii katabee argatta malee jaartii tanaa ilmoo dubra hedduu dhale je'ee karra fuudhee jaartiin sanis intaluma dhaltee talamstaan fuudhee intaluma dhaltee rabbi nama mokkora rabbiin sin mokkorin ammoo isiin tun ni'ima ni'ima gartee waan ittiin fudhatin tanaaf jecha. ammoo ta gartee obsitee haaluma kanaan gartee ilmaan dhaddaltees meeqa garre ta garabbiin ilmoo lakkuu dhiira walitti dhaabee kenneef meeqa garre warrummaan ableedhaan dayuu kuni ta ilmaan afurii shan dhaltee meeqaatu jira sigalee tanaaf jecha abshir insha Allah rabbiin isin gammachiisa dhaamsi siif dhaamnu haadha abbaa keetiin dhaqii rabbi naa kadhaa jiin. ilma dhiiraa si haa kennu jii zurriyaa saalihaa si haa kennu jii haadha abbaa keetiin du'aa inaa godhaa jiin miskintiitii tana jiruu ittiin busheeysin uumaan ilmoo isii harkan jirtu si harkalleen jirtu odoo dhiira hafeetu taate guyyuma duratti dabalamtu san dhiira godhattaa beer saduba waliin dalaydanii waan kana isiin kophaan dalayne waan irratti si gaalamtu qabdi hin qabdu wallaahi rabbiin iimaanan si haa jabeeysu iimaan agartee dhugaa si kennee kadhalaa kana naa kenne rabbi tokkicha arra ilmoo takka harkachuuf warra gartee miliyoon meeqa baasee biyya faranjii ameerikaa awustiraaliyaa awurooppaa kana keessa deemuu jira ilmoo takka barbaadaaf jecha nama galatama rabbii beeku rabbiin si haa godhu waani isin ani ilmoo gartee hodhaliin siin dharkadhu jettee garaa murtee na wajjin rafin siin hin jenne intalti tun waan kana cufa if bira uummatte gartee sababa jarjara keetiitiif samee mee odoo boru fuute dhuguma sanitti obboleessa keenya akkam goota san ta fuutu sani goggaatti dabalamtu si dhiira godha yoo isummaan tanuu dhalaa si dhalte hoo akkam taata talammeessa yoo si dhalte akkam taata rabbiin ciqaaba kanaaf dallansuu kanaaf si godha ammoo odoo rabbii kee shakkarte wain shakkartum la aziidannakum jaaban rabbiin waanin isinii kenne irratti alhamdulillahi jennaan isiniifin dabala jechuun bar ilma dhiiraatiin isinii kenna jiru kanarra rabbi shakkari waan dabri gara rabbii kee deebi'i tawbaa rabbii kee gaafadhu insha Allah nulleen rabbi siif kadhanna akka zurriyaa saalihaa ilmaan gartee rabbiif tolan jecha nabii Muhammad dhage'u ka islaamummaa jaalatu ka muslimaa tolu rabbiin isiniif haa kennu isiniin jenna obboleessa fayyadu. iyyannaan sadeessaadhaa akkuma san dhaddacha jaalalaati. Tunilleen iyyannaa obboleettii teenya takkaati. Akka jettu obboleettiin teenya tun waaniin rabbii xiyya galatoonfadhurra rabbii xiyya hadhee harkadheetiin akkuma rabbii xiyya dhaammadhetti rabbiin duuba nama gartee na jaalatu kaniin jaaladhu. Kan namni cuftinuu waan ilmi namaatti faarfamu jee dubbatu cufa ni qaba namni kun. ta duraatii nama diinsaa jabeeffatu nama ilmaansaa jaalatu nama na gartee kabaju nama na ulfeessu kana jaalatu ka gartee akka birillee na laalu yoon gartee kufellee kan hin cabu akka burcuqqootti kana laalu rabbi naaf kenne rabbii xiyyaaf galanni haagee hoo jetti obboleettiin keenya nulleen rabbiif galanni haagee si wajjin jenna. Duuba hoo sababaa jiru addunyaa tanaaf riskii waa deemnee funaannee walitti deebinee jiruu irraa jijjiirra jenneeti naafi abbaan mana kootii adda baane jetti obboleettiin teenye tun. Garuu kaayoon sammuu keessaa qabutti yeroo gabaabdutti kan nuti itti wal taanetti bakka takkatti deebi'uun oollu rabbiin walitti isin haa deebisu ja'a du'a inaa godhaa jette. Duuba horee arrammoo wanni gartee funya qurqur na godhee gaalee natti kaayee kara san karaa keeysan kophee malee wanni na arhee isinitti na fide aniin tun yeroo takkallee jaalalaan abbaa mana kiyyaatiif qabuuf jecha abbuma mana kiyyaa hogguu takkan irraanfadhu jettee du'aayiidhaan takka ta'eetii rabbi haa dummeessu. Mee maal jettaan daa'imaan hoggaan gartee rabbi. kan dhukkiniin jiru yaa rabbii kiyya dhabamarraa na argamsiisee kajaarsa bareedaa kan haalaa fi amalaan akkanaa qabu kana jaalatu kaniin jaaladhu kanaa kanne kan yaa rabbi ija isaa gartee dhalaarraa cuqqaale akka ana malee ijaan hin laalle akka ana malee dhalaa biraachi hin laalle anatti urgeessi anatti bareechi dhalaa biraa cufatti fokkisi taak lammeessa dhalaa jaarsa kiyya kajeeltu cufa yaa rabbi ija baysi. narraa qabirra akka jaarsa narraa laalle si galee je'etiin duuba yaa rabbi ijasaallee dhalaarraa qabi dhalaallee ijasaarraa qabi isaas dhalaarraa qabiin rabbi je'ee kadha jechaan ji'a kana keessatti mee yooniin dogongora hajuu ta'e haraarra na deebisa maaliif wanni kana cufa hadhuuf abbaa kiyyaa abbaa mana kiyyaa waliin akkaan jaaladhuuf narratti fuudhu hin jaaladhu. obboleettii teenya akkas hin jennu waa hunda dura mee rabbuma kee galatoonfadhu kasiifilee abbaa mana keetii ka rabbi gabbaru kan haala namni jaalatu cufa qabu kasiiqen kadiinsaa jabeeffatu ka ilmaansaa jaalatu kasillee jaalatu kasi ulfeessu kasi kabaju mee rabbii kee galatoonfadhu nulleen si wajjiin galatoonfanna rabbii keenya ka gartee nama kanaa rabbiin sii kenna irra caalaan gartee. wanni gama lamaanii dhiiraa fi dhalaanis isaan barbaachisu odoo gashanyummaa gandummaa gosummaa uumaa kanaan tahin wanni namni barbaadu diinii fi haala bareedaa namni addunyaa fedhellee yoo dhabe miskiinallee yoo ta'e haala bareedaadhaan wal obsee wajjin jiraachuu danda'a. Hanga fedhellee yoo addunyaa qabaate namni yoo waliin kabanye arraanni bareedaa yoo hin jiraanne jiruun ibidda. Addunyaan bakka nagayaa bakka jaalalaa hin buutu takkitti tana beekan. Yaa obboleettii teenya wanni gartee ati amma jaarsa keetirraa jaalattee qabdu cuftinuu gaaddisa dhuma hin qabne duuba. Wanni inni qabu kun cufti gaaddisa dhuma hin qabne. Gaaddisa namaa wajjin deemu addunyaarra. Wanni gartaa ilmi namaa laallatu dheerinaa fi diiminaa fi gosaa fi shanyii fi maallaqa adda addaa laalu kun gaaddisa karaarra taa'u. kan namni hoggaa dadhabee jalatti hafuura baafatee dhiisee biraa deemaa bar muka san buqqaasee deemaa lakkii muka guddaadha akkasi wanni addunyaarra qabdu addunyaarraa wanni ati himattu feetu mana guddaa mana bal'aa makiinaa huccuu waan feete jii ilmaan jii kun cufti sirraaf kuni gaaddisa dhumu jechu duuba abbaan mana keetii atilleen gartee gama keetii du'aayin isa jaalachuun kuni waan maaltu fide maaltu waan kana fide jaalala inni siif qabu haqa rabbii ka inni eeggatu akka shari'aan jettutti kasa wajjin jiraachuu isaatiitu akka ati du'aa isaaf goote hojii isaatu waan kana si dalaysiise ammoo kan akkasaa kana gartee ka dhalaa gartee hirriidhe ka shaanxaasii hin banne ka amaanaarraa fuudhee hin kaanne ka mana taa'ee yookiin biyya galee dalagii eenyu yoo ati galte nuna faqan jin ka dirqama isarra jiru beeku warra akkasii rabbi isin yaakin ammoo du'aa'iin gartee ati isaaf goote rabbiin hamtuurraa isa tiisuu akkuma san gartee akka dhalaa biraan laalle akkanarratti hin fuune jettus akka dharaa haraam hin laalle jettus rakkoo miti duuba takkan irraanfatiin ati barsumaatu irraanfate malee yeroo kastitti jettee isaaf du'aa'ii gootu ati maleekaa waan sin jettu beeyta akkuma gartaa yaa rabbi jaarsa kiyya kana ijasaa dhalaarraa qabi dhalaas isarraa qabi anasatti urgeessi jettu maleekaa waan sin jettu beeyta siifillee akkummaan san haa ta'u jechuun atis rabbi akkas haa godhu jechuu bar tajaarsa gubbaan kara biraan laalle si galeemma. kagartee gara biraatiif hancufaliin liqimsine takkasii atis rabbi si haa godhu jechu ati yeroo isaaf du'aa akkasii kadhattu atis maleekaa si kadhata Eh, Tanaaf jecha namni tokko oggaa rabbi namaa kadhatu namni asiif kadhatu maleekaa akka ta'e beeki. Tanaaf akka jette jangaaf tokko intalchi takka abbaa mana siitiin yaa aboo Ahmad ol deebi jettee masgiida deemuu deema. Halee Sheekhan Raahim khutbaa keessatti dhaga'e hoggaa gartee namni tokko hoggaa du'aa'ii godhaniif aamiin yoo jalaa ja'an siifillee akkisan haa ta'uu du'aa'iin nama sanii nama duuban namaa kadhatan lafan buutu jechuudhaan dhagaye yoo nama gartee abaluusan rabbi haa fuusisuu dhageeyse rabbi haa fuusisu ummataa wajjiin hin ji'inii jetteen hay maaliif kadhaadhaami hay bara hoggaa ati kas jettu maleekaan atiis siif haa taatu siin jedhanii du'aa'iin qeebalamte narra fuutaa akkana gaa tanaaf jecha namni tokko yeroo rabbi namaa kadhatu. atillee maleekaa si kadhataa dura walumaa galatti wanni kana fide jaalala isin jidduu jirtu kana fide kanaaf wanni isin jennu ma gabaabinaan dhaggeeffadhu obbaleetii keenya abbaa mana keetii irraan fagaatiin karaa haaliqaa deebi bakka jirturraa darsa keessaa badhuuti qajeeli karaa abbaan mana keetii jiru takkan irraanfatin ati kanama gartaa mana fi qulfii hattu kennee. mana xiyyanaatii sii ji'u taati. Hattuu namni nuuf irraa eegu ati immoo tabulaa eeggattu godhatte. Laal ati abbaa mana keetii gaafa haatee biyya biraa dhiiftee isarraa fagaatte siitu hattuutti qajeelche. Nama kophaa jiru dhalaan cufti ni ilaallatti. Intala kophaa jirtu dhiirti cufti ni ilaallatti. Tanan irraanfatin wanni ati gartee irraanfatuu hin qabne arraas boruus. irra guddaa khasaaraa jiru jaarsaa jaartii jidduutti wanni fidaa jiru adda fageenya. Bar warra niqaa wal godhatee baatii lama waliin hin teenye jira. Kanaaf sinni jidduu seene jaartiin tee akkasii gurbaan niqaa si godhate akkasii jedhanii oduu isaan lamaan jidduu talaan talanii haasidummaadhaan ka isii fuudhuu fedhuu fi ka isa heerumuu feetu jidduu akkasitti adda yaasan sababaa gartee adda fagaachuutiin adda fageenyi isaanii isaan adda yaase duuba. Duuba tanaaf jecha namni odoo jiru addunyaa irratti addaan fagaachuun booddisiidhaa faaruun qabdu. Sadeessa obbaliitii teenya abbaa mana keetii bira jiraachuun akka nama mana fi hulaa hadiidaatti godheetii bar. Rakkoo dhuftu cufaaf hulaaf irraa cufte. Bar abbaa mana keetiitii wajjiin hogga deemtu. Laal ati kana ga'ee duuttaatii bar. Dhalummaan takka illeen ta'u gizee inni dubbatu illeen. ጊዜ አቲ ቢረ ዳበቱ ለፈ ኤጋ ወጅ ሃሶ ይቲብር ተካሲ ላላ ዱበቲ ሜላሊ ዳላ ኦጋ ነመ ጃርሰ ኸ ዱቢሶ ዩ አቲ ቢረ ዳበቲ ሲላላ ዱበቲ መሌ ኢሰ ላላ ፊቲን ዱበቱ ኸነማልቱ ፊዲ አቲ ነገ ኤይዱ አባ መነ ኸቲ ራ ጃርሰ ኸቲ ሲት አባ መነ ኸቲ ብየ ቢራ ዲፍቴ ያ ረቢ ወነመነ ራ ኢራቀቢ ኢሰሌ ኢራቀቢ ጀቹን ኬ duuba sababaa sababaa godhachuu dhiifte sababaan maali ati mana kee keessa jiraachuu afreessa dhaamsisitti dhaammannu odoo abbaan mana keetii waan kana goonaa gahee amma tokkoo fi lama taa'ii jee guyyaa deebii isaan tun si geesse irraa eegaltee odoo innilleen siin jee jecha isaan qeebalin maasiyaa keessatti jaarsa fi hayyaman godhan qaalii jaarsa hin godhan jaarsi keetaa isin jechuun bakka jirtu dayyuu summa. namni jaartii fiitti hinaaffaa qabu jaartii isaa fagoo kaahee dalagin jiruun ati immoo jiruun tee dhumaa deemti umriin tee yeroo gabaabdu tan ati ilmoo keessatti argattu yeroon ati qananiitu si galee intalti dhalaa daftee coraan siidha akka miidhamaa deemu ta'uus ifin irraanfatiin yeroon ilmoo arkachuu dandeessu akka si dabartu beeku yeroo mana keessa gatteessee rabbii kee kadhatte ibaadaa godhaa abbaa mana keeti ijoollee ta'e kaddamtu yeroo gabaabdu tanaaf jecha yaa shamarra keenya rabbi keessa sodaadha waan dandeessanitti sossooha godhaa duniyaa diqqoo tanaa jettanii akhiraa teessan hin dhabina abbaa mana keessaniitii wajjin hunqaa harkattanu shummoo harkattanu rabbiin bakka jirtutti waliigala keenya naxanu narzuquhum wa iyyaakum jala. نحن نرزقكم وإياكم بك جملة شوتو isinis ilmaan keessanii jee rabbiiniif qaba nuti sababuma godhanna jiru hanga diqqaa jiraannaa takka abbaa manaa deema takka haadha manaa deema namni guyyaa tokko keessatti illee yoo gartee ibiddi faan gubee yookiin xayyaarri gubateeni yookiin makiinaan garaan galte malee namni guyyaa tokko du'unuman jiru duuba yoo dhukkubni hamaan bakka takka ajjeesin beeku tanaaf jecha namni gartee oduma wal jaalatu oduma bakka takka jiru oduu gammachuu qabu. sigal wal dhiqee wal kafanee wal gaggeessuutu caala warra gartee wal bira jiraachaa gammachuu wajji jiraatee diin irratti kaatimaa rabbiin tolchee addunyaa tanarraa deemuu lumaanuu rabbiin nu haa godhu meegaa deebisa akkanaatiin hanga walitti deebinu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa dooktar lu'aawul islaam rabbiin isinirraa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii dabalu. nullee warra waan dhageenyerraa fayyadamu nu haa godhu jecha sagantaa keenya kanarraa asumarratti goolabna. hanga sagantaa suura qalbiitii walitti deebinutti nagaa rabbi geessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akhiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة